Iri ni ijwi rya Amerika. Mwaramutse nshuti namwe bagenzi tuzindukanye muri aka gatondo muri kumwe na Aloise Bigirimana kuri mikoro radio ijwi rya Amerika mu Kirundi n'ikinyarwanda twumvikanira kuri FM 94.9 na FM 95.2 bibiri mu Burundi nayo mu Rwanda twumvikanira kuri FM ijana zine n'ibice bitatu benshi bari mu biganiro basaba yuko umukuru w'igihugu yotwara ibiringo birenga bibiri ntibabuze abarundi benshi batagiye ntibabuze abarundi benshi bavyanse bavuze ko ibyo bidashoboka twoba dusubiye inyuma cane nk'ibirenge iyo gihe iyo ngingo yokwemerwa abo ni Musenyeri Justin Nzosaba arongoye umurwi w'igihugu ujejwe gutunganya ibiganiro hagati y'abarundi hamwe na muganga Yohani Minani arongoye runani Senarede bavuga ku cifuzo cashikirijwe n'abanyagihugu b'abarundi cuko ibiringo vy'umukuru w'igihugu vyovanwaho mu Burundi ni mu kanya gato ariko imbere yaho reka duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mushikirizwa na mugenzi wacu Rosine Munezero
mwaramutse abatwumviriza mwese leta ya sudani y'umanuko yatangaje ko nubwo Riek Mashar ari mu bitaro by'i Khartoum muri sudani aho agwariye indwara yo mu haha bitazokonona imigenderanire y'ibyo bihugu uko ari bibiri Riek Mashar umushikiranganje wa mbere wa sudani y'umanuko akaba yari yavuye mu gihugu cy'iwahunze mu kwezi guheze aho imishamirano itanguriye muri ico gihugu ivyo bikaba byahuriranye n'intumwa za sudani y'umanuko mu gisagara ca Khartoum intumwa zari zirongowe na Taban Deng Gai yasubiriye Riek Mashar inyuma y'ikiringo c'ukwezi President Salva Kiir yari yahaye Mashar kuba aba kugira abe yagarutse mu gihugu Ahmed Bilal umushikiranganji wa Sudani yavuze ko Mashar atamerewe neza mu magara abamenyesha makuru bakorera muri Sudani batangaje ko Riek Mashar agwariye mu bitaro vy'iperereza aho muri Sudani bivugwa kandi ko Mashar yavu yashitse muri ivyo bitaro avanywe mu mpisho mu gihugu ca Republika Iharanira Demokrasi ya Kongo mu ntango z'iyindwi akaba atamenyesha makuru yemerewe gushika ahagwariye muri Zambia umugambwe uri ku butegetsi Front Patriotique watangaje ko Edgar Lungu yatsindiye amatora y'umukuru w'igihugu mu ndwi iheze atazobonana na Hakende Hichilema arongoye umugambwe utavuga rumwe na leta UPND Hichilema yari yasavye ko yobonana na Lungu kugira batorere hamwe umuti ibibazo byugarije igihugu harimwo n'intureka ziri mu gihugu zadutse mu inyuma y'amatora Frank Boyer icegera c'uwararongoye imyiyamamazo ya Edgar Lungu yavuze ko uwo mubonano utazoshoboka igihe Hichilema atazoba arahagarika intureka zitegwa n'abanywanyi biwe umuvugizi w'umugambwe y'ipende usanzwe utavuga rumwe na leta yatangarije yatangarije mu bimenyeshamakuru ko abanywanyi babo aribo babangamiwe aho bavugwa ko bakugwa mu miduga bagahohoterwa ubuzima tubibutse kandi ko muri uyu mwanya sentare ijejwe ibwirizwa shingiro aho muri Zambia iriko yiga ibirego vya Hakainde Cicirema aho yitwaye avuga ko atemera ivyavuye mu matora kuko yabayemwo ubusuma mu Butaliyano ubutegetsi bwatangaje ko abantu bashika ku jana na mirongo itanu n'icenda aribo bamaze guhitanwa na nyamugigima yabaye kuri uyu wa gatatu Matteo Renzi umushikiranganji wa mbere w'ubutaliyano yagendeye uturere aho iyo nyamugigima yasinzikaje cyane abantu araheza ashimira abaje gutabara Renzi yagiranye kandi umubonano n'umushikiranganje ajejwe inyubakwa hamwe n'umuyobozi w'umugwi ujejwe gutabara abanyagihugu umushikiranganje wa mbere Matteo Renzi nta kiganiro yahaye abamenyesha makuru yavuze ko atari umwanya wo kuvuga nyamugigima yateye aho mu gihugu cy'ubutaliyano yatanguye mu masaha y'icenda n'igice z'ijoro kuri uyu wa gatatu ikaba yumvikanye mu gice kitari gito c'akarere ka Umbria kari hagati y'ubutaliyano no ku mugwa mukuru w'ubutaliyano i Roma ku birometero ijana na mirongo itanu Muhammad, Kat, uh, Muhammad Daktala ni umunyeshure w'imyaka mirongo ibiri n'ibiri yiciriwe yaciriwe yaciriwe imyaka cumi n'itanu yo gupfungwa ic'amaso Daktala ni umunyeshure muri kaminuza ya Mississippi mu bumanuko bwa leta zunze ubumwe za Amerika akaba yafashwe ari kumwe n'umufiance wiwe aho bari bagiye kwinjira mu mugwi w'iterabwoba wa leta ya Kiislamu muri Syria Jenen Yang umufiance wa Dahlala we akaba yaciriwe imyaka cumi n'ibiri y'agasho hamwe n'imyaka cumi n'itanu yo gupfungwa icy'amaso harimwo no kuvugwa indwara zo mu mutwe abacamanza bavuga ko yang yinjiye mu idini rya kisilamu igihe yari ku ishuri kaminuza ry'imisisipi akaba ari nawe yize umugambi wo kujyana muhammad darara mu mugwi w'iterabwoba darara na yange bafatiwe ku kibuga cy'indege cy'imisisipi mu bumanuko bwa amerika mu kwezi k'umunani mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu aho bari bagiye kurira indege igana mu gisagara cya istanbul muri turukiya bari bategekanije kugira ubugeni bwabo muri icyo gisagara bagaheza bakinjira muri siriya nk'abagiye mu rugendo rwo guhimbaza ubugeni bwabo perezida rajab tayip erdogan wa turkiya yatangaje ko igitero cy'abasirikare cyabaye kuri uyu wa gatatu mu buraruko bwa siriya cyari kigamije kwigizayo abagwanyi ba leta ya kisilamu hamwe n'abagwanyi b'abakurde baturuka muri siriya kugira bahagarike ibitero by'abihebye ku mupaka wa turkiya ibitero byo kuri uyu wa gatatu byari bigizwe n'ibikoho binini binini harimo n'indege z'ingwano imiduga y'ingwano y'igihugu cya turkiya ikaba yinjiye ku ruhande rw'umupaka wa siriya aho yari kwigizayo abagwanyi hirya y'igisagara cya jarabus mu kiri muri siriya umushikiranganji agejwe imigenderanire n'ayandi makungu wa siriya yaneguye ibyo bitero akavuga ko turkiya yarengeye akarimba igihugu cya siriya mu kugira ibitero ku butaka bwa siriya
ayo yari amakuru yo hirya no hino ku isi iyi mwumviriza ni radiyo ijwi rya amerika ivuga iri washington dc mu kirundi ni kinyarwanda turi no ku rubuga rwa interinete radiyo yacu voa akadomo kome facebook ni voa radiyo yacu amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu burundi umurwi w'igihugu ujejwe gutunganya ibiganiro hagati y'abarundi cndi waramenyesheje bimwe mu byiyumvira abarundi batanze mu kiringo cy'amezi atandatu umaze ushinzwe muri byo harimwo kw'ibiringo byokurwaho mu kibanza cy'umukuru w'igihugu akitoza inshuro nyinshi zishoboka ni mu kiganiro umukuru wa cndi yahaye abamenyeshamakuru ejo ku munsi wa gatatu ni nkuru dushyikirizwa na eroge wirika neza umukuru w'umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya ibiganiro hagati y'abarundi yabwiye abamenyeshamakuru ko umugwi warongoye watunganyije ibikorwa mu ntara n'amakomine y'igihugu ahatari hake Musenyeri Justin Zoyisaba yasiguye ko baba bagize amahirwe yo gushikiza ivyiyumviro vyabo mu kubivuga canke abanditse gusa bose babikoze babanje kubicisha mu nyandiko Musenyeri Zoyisaba yanamenyesheje bimwe mu vyababajijwe bashikirije benshi mu bari mu biganiro basaba yuko ibwirizwa shingiro ryoja hejuru y'amasezerano yarusha abari mu biganiro bose bavuga ko abahoze barongora igihugu batoja mu nama nkenguzamateka igihe batatowe ngo baje muri urwo rwego abari mu biganiro kandi basaba ko urwego rw'ubutungane rwoja ku rugero rumwe n'urwego nshingamategeko n'urwego rwa leta guhagarika ubukozi bw'ibibi bufatiye ku bya politike gukura utunenge turi mu shingiro no gukosora amakosa yibonekeza mu masezerano yarusha abari mu biganiro bashikirije ko hohinyanyurwa ibwirizwa rigenga amashyirahamwe adahanira inyungu za politiki kugira ngo akore ibiyaraba gusa ibwirizwa rigenga amadini n'amashengero kugira ngo nayo nyene akore ibiyaraba gusa benshi bari mu biganiro basaba yuko umukuru w'igihugu yotwara ibiringo birenga bibiri abajijwe gutomora ku bijyanye n'ikiciyumviro cya nyuma musenyenzo isaba yasiguye bikurikira uko twumvise abanyagihugu bavuga umukuru w'igihugu arangije ikiringo cy'imyaka itanu bisobanurwa ko yosubira akagaruka mu biyamamaza bakugurura bijya byo kuvuga ngo manda zibiri ni ukuvuga manda bica bisobanura ko ari imyaka cumi gusa agaca ataha ariko abarundi bavuga bati ahejeje imyaka itanu nagaruke mu bandi nitwamuha amajwi tuyamuhe nitwayamwima atahe yongera agaruke yongera agaruke yongera agaruke yongera agaruke nico abarundi benshi bavuga umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya ibiganiro hagati y'abarundi wemeza ko wumvirije wongera wakira ivyifuzo vy'imigwi itandukanye muri iyo harimo urwaruka abanyamigambwe abaserukiye amashirahamwe atandukanye amadini n'amashengero ariko rero gushika ubu nta bitigiye zina ufise by'abatanze ivyiyumviro oya n'ukuri aho aho ntitwakoze mu buryo scientifique aho sino kuberesha ariko turiko turaraba novuga nti mirongo icenda ni- n'ibice bikeya ku ijana nibyo iwanje mu- mvuze gutyo nti mirongo icenda n'ibice bikeya ku ijana ku nguru wundi yovuga mirongo icenda na bitanu umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya ibiganiro hagati y'abarundi CNDI washinzwe haraheze amezi atandatu ugishirwaho wari ufise ikiringo c'amezi atandatu nyene iteko riwugenga rivuga ko uwo mugwi ushobora kongerwa ikiringo bikenewe ivyo vyamaze gukorwa Musenyi Justin Zoyisa amenyesha ko umugwi arongoye wongewe ikindi kiringo c'amezi atandatu nyene muri ico kiringo uwo mugwi ukaba utegekanya kuja gutunganiza ibiganiro i Buruseli mu gihugu c'Ububirigi ni mu ntumbero y'ukumviriza abarundi bari hanze y'igihugu umukuru wa CND yemeza ko n'abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi harimwo abari batunganije imyiyerekano yo kwiyamiriza ikingo ca gatatu ca perezida Nkurunziza nabo nyene batazokumirwa muri ivyo biganiro umugwi w'igihugu ujejwe ibiganiro hagati y'abarundi ugizwe n'abantu cumi na batanu abakenyezi ni batanu abagabo cumi muri bo abava mu bwoko bw'abahutu ni icenda abatutsi batanu n'umutwakazi umwe eroje uri kaneza bujumbura ijwi rya amerika tukivuga kuri iyi nkuru muganga yohani minani arongoye urunani senarede aramirira kure icyo cyifuzo avuga ko kuba ari ukugarukana intwaro ya cami mu burundi yaganiriye na mugenzi wacu frederike nkundikije twebwe ntibidutangaje kuko ubwa mbere na mbere uwo mugwi usizeho na petero nkurunziza wenyine icyo yawushiriyeho cyari icyo nyine kugira ngo bazohembe abarundi n'amakungu ko abarundi bonyine aribo ba- bamwisabiye ko yobandanya nk'umwami nako niya- niyapfa umuhungu we bazomusubirire n'abuze uko bazomusubirire Ariko kuko i- niko tumwe turabibona ivyo ni ibintu vyasabwe n'abarundi mu manama baka umugaragaro minani muri ya afurika bita santara afurike igihe bukasa yavuga ngo niwe bukasa wa mbere amperere yatangiye kuba umwami hanyuma yigira amperere n'ubundi niko tumwe turabibona ahubwo ntibyantangaje kandi n'abarundi ntibibatangaze na kamaramaza twari twiteze ariko ntibizoshoboka ariko ivyo nibishikirizwa n'abarundi bo mu ntara zitandukanye bo mu migambwe itandukanye gusa ibyo na gatoyi byarabonetse neza ko ku byo- ibyo biganiro byateguwe hagendamwo abo batumiye abo bashaka benshi bagenda bababwiye ibyo bavuga n'ibyo bakora abandi nabo barabima ijambo kugira ngo ntibagire icyo bavuga Eh, kuko tuvuga- ntibavuze abarundi benshi batagiye ntibavuze abarundi benshi babyanze bavuze ko ibyo bidashoboka twoba dusubiye inyuma cyane nk'ibirenge icyo gihe iyo ngingo yokwemerwa ku ngingo ivuga ko nk'abasenateri cyane cyane bajya abakuru b'ibihugu babaye abasenateri badatowe n'abanyagihugu abanyagihugu basaba ko bovanwa mu nama nshingamateka nama nkenguzamateka I- aho muhavuga kwiki ibyo bintu babihinda ibyo bari kosa na gatoya noneho ntibyohinduka kuko iyo ngingo yagiyeho bisabwe n'abarundi nyine bamwe baravuga ngo nibo barabihindura bavuga bati uwatwaye igihugu barakwiye guhabwa iteka igihe yoba akukurutse akazokwama afise iteka mumurunde ikibanza reka yuguma abandanya aronka iteka ikibanza rero abantu biyumviriye abanyapolitike bose bagiye hamwe yarusha ko ari uko aba umukenguzamateka ushika ubuzima bwiwe bwose murazi muwamuzi abandi bakenguzamateka abasenateri mu bindi bihugu boba bari mu nama nkenguzamateka batatowe n'abanyagihugu ahandi hariho aho babashyira mu nama nkuru mpanuza ye murazi nko mu bufaransa bari muri bari mu yi- mu mu yindi nama babashyiramo murazi ah, ah, n'ahandi habiriho hariho ntibabyita abasenateri mubwo babyita ibindi Eh, icyo reka- kimwe Eh, ku kindi kibazo nashaka ko muduha nk'umunota umwe dr minani ni ikibazo cerekeye eh, abanyagihugu basaba ko eh, hoba ubungane hagati ya umukuru w'igihugu eka ubutungane eka hamwe n'inamashingamateka izo nzego zose zikaba nk'izingana aho muhavuga kwiki ibyo twamye tubisaba kuva kera twese ko ubutungane bworonka ikibanza gikwiriye ariko ubwo butungane mu kuronka ikibanza gikwiriye ni butungane bukoreshwa n'umukuru w'igihugu bukoreshwa n'abari ku butegetsi bukaba ubutungane bwigenga koko twavuga tuti ubutungane koko bwigenga nabuce buronka ikibanza kimwe n'intwaro eh, nshingamategeko n'intwaro nshingwabikorwa dr jean minani eh, murongoye urunani senarede murakoze cyane gose ku kanya mwaduhanye namwe murakoze
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
mu rwanda leta y'u rwanda ivuga ko umwimbu w'amata akamwa wiyongereye inshuro zirenga cumi na zine kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri kugeza ubu leta ivuga ko ifatikanije n'ibihugu cumi na bibiri bya afurika byagiye hamwe mu mugambi wo kongereza umwimbu w'amata bitekanya inama mu ntango z'ukwezi kw'icyenda mu rwanda ibindi kuri iyi nkuru twumvirize umumenyesha makuru wacu asumta kaboyi minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi ivuga ko umukamo w'amata wiyongereye cyane mu myaka cumi n'itandatu ishize aho umwaka w'ibihumbi bibiri u rwanda rwabonaga umukamo ungana na toni ibihumbi mirongo itanu ubu muri uyu mwaka u rwanda rugeze ku mukamo ungana na toni ibihumbi magana arindwi na cumi ibi bigendana n'uburyo umubare w'abanyarwanda banywa amata wiyongereye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'umunani umuntu umwe yanywaga litiro esheshatu buri mwaka ni ukuvuga ko umuntu umwe yanywaga litiro imwe mu mezi abiri kugeza muri uyu mwaka umubare w'abanywa amata wariyongereye kuko umuntu umwe asigaye anywa litiro mirongo itanu n'icyenda mu mwaka iyi mibare yavuye mu bushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubworozi n'ubuhinzi rab umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi bwana kayisinga jean claude mu kiganiro yahaye itangazamakuru kuri wa gatatu yavuze ko nubwo ibipimo by'abanywa amata byiyongereye ariko bitaragera ku by'umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubuhinzi n'ubworozi efawo uteganya aho tugeze ubu ngubu umuntu umwe anywa litiro mirongo itanu n'icyenda ku mwaka ariko ntaho turagera kuko ibyo dusabwa urebye ukurikije imibare ya FAO itanga dusabwa yuko at least twagira twanywa litiro ijana na makumyabiri umuntu umwe ku mwaka kugira ngo tubigereho ibyo byose hari gahunda nyinshi twagiye dutangira nk'igihugu gukora nk'iyi gahunda ya girinka hari gahunda ya inkongoro y'amata ku mwana na gahunda yo kuvugurura icyororo umuyobozi wungirije w'ishyirahamwe ry'aborozi b'inka mu rwanda bwana nkumbuye stanislas avuga zimwe mu ngamba zatangiye gufatwa n'iri shyirahamwe ryabo kugira ngo bateze imbere aborozi amworozi uzongera guha umuntu amata amata yose azajya agezwa ku makusanyirizo namara kugezwa aho ngaho umuguzi w'amata wemerewe kuyacuruza agomba kuba ari muri iri huriro ryacu ntabwo uzahabwa uburenganzira bwo kugura amata utari muri iri huriro ibyo rero umuntu wazajya baha kontara cyangwa se ugirana amasezerano na rya kusanyirizo agomba kuba azwi afite aderesi akagirana amasezerano koko agaragara agaragaza n'ahazashakirwa kugira ngo bya bibazo by'ubwambuzi byajye bigaragara ntibongere kubaho abashinzwe ubworozi mu rwanda bavuga ko ubushakashatsi bwakozwe mu bihugu cumi na bibiri byihurije hamwe ngo biteze imbere umukamo w'amata ubushakashatsi bwerekanye ko umukamo w'amata wateje imbere aborozi ku kigero cya mirongo inani ku ijana gusa aborozi baciriritse baganire n'ijwi rya amerika bo mu rwanda bavuga ko kugeza ubu ibyo batanga ku nka aribyo byinshi bageranije n'ibyo bakura mu mata nta bwatsi ni ukwahira ugasashaka umushumba ukamuhemba waba rero ugasanga muri kwezi nta mukamo nta litiro igura angahe igura magana abiri na mirongo itanu ubwo rero urumva ko mu kwezi wakwinjiza birindwi magana atanu adahembye n'umushumba inka baduha hari izikamwa amata make kandi umushumba uramuhemba kandi ukanamugaburira wareba noneho ibyo umuha byo kurya n'icyo ugasanga ntabwo bihwanye n'ariya mata amata yakubyarira yakugeza mbese ku yindi nta nta kirishobora kukugezaho kereka ufite inka za kijyambere zikamwa amata menshi urabyumva nawe zikanywa make ni ukuyagurisha ugira ngo ubone ayo mu bushumba n'ubwatsi n'uburyo kwahira ubwatsi harimo igihombo icya mbere wowe ntayonyoye n'ufite umwana kugira ngo ayanywe ntibyoroshye aba akeneye amafaranga tariki ya mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa munani kugeza kuri ebyiri z'ukwezi kwa cyenda mu rwanda hazabera inama yateguwe n'ihuriro nyafurika ry'aborozi b'inka n'abakora ibikorwa bifitanye isano n'amata bibumbiye mu ishyirahamwe ryiswe esada u rwanda ruzaboneraho umwanya wo kumurika umusaruro wabonetse muri gahunda zashyizweho zo koroza abanyarwanda ndetse runigire ku bandi uko amata bayabyaza ibindi bintu binyuranye ibihugu byibumbiye mu muryango wa esada harimo u rwanda kenya uganda tanzania mozambique Mozambique ibirwa bya Maurice Zimbabwe Malawi Afurika y'Epfo Ethiopia Madagascar ndetse n'igihugu cya Malawi ibi bihugu byashinze umuryango ubihuje mu mwaka wa bibiri na cumi na kane icyicaro cy'uyu muryango kikaba kiri i Nairobi muri Kenya Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ubu naho dukurikirana ikiganiro cy'inkino twateguriwe kandi dushikirizwa na mugenzi wacu fideli niyo ngabo
mu kiganiro cy'inkino cyo muri iki gitondo turi kumwe n'umumenyeshamakuru uh, w'inkino akora kuri radiyo y'igihugu mu burundi floribert niko ibitanga tukaba twashaka tuganire ku vyerekeye umupira w'amaguru mu karere k'iburaya mu gihe saison nshasha y'amashampiyona yo ku rwego rwa mbere iburaya yatanguye Uh, duhere mu gihugu ca espagne tuza gushimirika kuri espagne na n'ubwongereza club yawe ukunda niyihe muri espagne rero muri esipanye nkunda umugwi wa ese barcelone kuva kera ni umugwi namye niyumvamo rwose ubona bihagaze gute ndazi ko hakiri mu ntango eh, inkino ari- zikiri za mbere saison igitanguye ego urazi ngene iganwa ryatanguye nibyo eh, urukino bakinye rwa mbere eh, umugwi wa fc barcelone ukaba warashoboye kubyifatamo neza eh, ukaba warashoboye kuronka intsinzi y'ibitsindo bitandatu byose kuri bibiri bya betis v mu gihe rero umukeba wabo ariwo eh, real madrid basanzwe basa n'abantu basharikana rwose ni ukuvuga rero ihiganwa ry'uno mwaka rirashobora kugira isura isa n'ayandi mahiganwa amaze igihe akurikirana ngaho muri espanye Eh, tuve muri Espagne tuze mu Bwongereza niho abantu benshi amaso yabo ariko arakurikirana aho abamenyereza bakomakomeye bazwi ku isi nka ba Guardiola, eh, Mourinho, eh, Conte aho baguze am- abakinyi bakomakomeye yo- i- ama club nka Manchester City, Manchester United, ze- za Chelsea ubona bihagaze gute uravye nk'abafana ba Arsenal abo badashimishijwe no kubona Arsene Wenger atigeze agura u- abakinyi baboneka ah, kandi biboneka ko uh, club ya Arsenal ikeneye nk'umusatirizi hamwe n'umukinyi w'umudefenseur akina hagati eh, muri defense ubibona gute ikiboneka uno mwaka ni uko imigwi nka manchester united na manchester city co kimwe na chelsea iyo migwi biboneka ko ifise imforo ikomeye rwose biboneka ko bashyizemo akariro kenshi uravye nk'umugwi wa manchester united warashoboye kugura umumenyereza jose mourinho biraboneka yuko uwo mugwi wa manchester united ufise imforo ikomeye kuvuga barashizemo uburyo bwose bushoboka barashiramo ishaka ryose rishoboka kugira ngo barabe yuko uwo mugwi wa manchester united ushobora gusubirana ikibanza ca mbere wahorana biraboneka yuko nko mu mugwi wa manchester united mu mugwi wa manchester city wa- wazanye uyu munya espanye pep guardiola akaba ariko arashiramo nawe nyene inguvu zikomeye cane reka mbere no mu mugwi wa chelsea eh, umwaka uheze wari watsindiye ariko uyu mutaliyano antonio conte yagiye kumenyereza biraboneka yuko nawe nyene yazanye inkombe zitari nke avuga ati umugwi uteza kuronka ikibanza ca mbere nk'uko warobagiye ubikora iyo migwi uko ari itatu mvuze biboneka ko ari imigwi yiteguye rwose emwe kuzoyirengana kizoba ari igikorwa kitoroshe umugwi wa Arsenal ufise amafaranga menshi kandi nabo nyene baravyemera ariko haheze imyaka kuva uyu Arsene Wenger amenyereza uwo mugwi imyaka cumi n'iyindi bama bavuga bati mbega uyu mumenyereza ariko reka atagura abakinyi b'ibihangange abakinyi bakomakomeye baze ku- kuzamura umugwi ushobore kuronka n'igikombe ah, Ligue des Champions canke ibindi ni ukuvuga ni umumenyereza muri kino gihe naho eh, asa n'uwabaye ikinani muri uyo mugwi eh, arashobora ku- gutakaza ico kibanza kuko abakunzi bahora bamushigikiye nabone batanguye kuvuga amajambo bati bishoboka mu gihe rero abandi bariko barazana abakinyi bakomakomeye wewe umenga ntazianeza murakoze yari umumenyeshamakuru w'inkino akora kuri radiyo y'igihugu mu Burundi Floribert Nikubitanga turabashimiye kuri iki kiganiro mwakoze murakoze cyane mugire umunsi mwiza ubu naho ni umwanya w'ikiganiro cy'amagara y'abantu mugenzi wacu Eugenie Mukankusi yatumiye muganga Marie Aimé Muhimpundu ajejwe indwara zitandukira mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Rwanda baganira ku bubi bw'itabi yabanje kumubaza uko ikibazo cy'abanywi b'itabi cifashe ku isi ikibazo cy'ubunywi bw'itabi cyahagurukije ibihugu byinshi ubu ngubu hano hateraniye inama ba- ku bihugu bya afurika gusa ariko ni ni urugamba ibihugu byose byatangiye kugenda bashaka- bashaka mm, ingamba zo kureba ukuntu ikibazo cyagabanuka nk'uko wari ubajije rero ku byerekeye imibare eh, oms mu kigero- mu kigereranyo cyayo yasohoye uyu mwaka bavuga ko abantu bagera kuri miliyoni esheshatu ku isi yose bicwa n'ingaruka z'uko banyoye itabi mu buzima bwabo mu rwanda ho harabarwa nk'abantu bangana iki banywa itabi mu rwanda hari ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu ibigamije cyane cyane kureba ku ku kibazo gihagaze ni- ni- n'ibindi bibazo byegerana nacyo bitera buriya burwayi butandura Eh, basanze rero abanywa itabi bagera ku kigereranyo cya cumi na gatatu n'igice icyenda ku ijana Ye, muri abo se abagize nk'ibyago byo kuba bakwandura indwara zituruka ku itabi baba bangana iki niba minisiteri y'ubuzima yaba yarabashije gukusanya imibare ubwo bushakashatsi bwo kureba neza kugira ngo tuvuze ngo umuntu wenda urwaye indwara y'umutima bitewe n'uko yanyoye itabi ubwo ntabwo twari twabukora ariko nanone ntabwo twakwirengagiza ko ubushakashatsi bwakozwe tugendeye ku bwakozwe ahandi hose mu bihugu byateye imbere n'ahandi hose babashije gukora ubushakashatsi byerekanye ko kunywa itabi byongera ibyago cyane ku mu- muntu kuba yarwara izi ndwara zitandura cyane cyane indwara z'umutima na za kanseri nyinshi zitandukanye Eh, hazaho n'ibindi rero ko umuntu yahuma ko umuntu yaba ingumba kuba nk'umugore utwi- utwite inda yavamo cyangwa bikagira ikindi kibazo bya- ikindi kibazo byatera ku mwana ibyo bibazo byose rero no mu rwanda turabigira abarwayi turabafite dr mariye memuha impundu mwari mukomojeho mu ndwara zituruka ku itabi muvuga nko gukuramo inda ese itabi rishobora kuba ryagira nk'ingaruka ku mwana uri mu nda igihe umugore arinyweye atwite cyangwa se arijunditse mu kanwa nka bamwe ba- bajundika ibibabi madamu batwite ikintu bababuza kwirinda n'icyo kintu kuba yanywa itabi niba yarinywaga bamubwira guhagarika no kwirinda ahantu ashobora no guhumeka umwuka urimo itabi ni ukuvuga ngo rero byaragaragaye ko umwana ubu ashobora kuvukana ikibazo ndetse na mama we hakaba hari ikindi kintu byamutera ibyo kuvuga rero ngo itabi ryo kujundika ubundi eh, bareba nyine ikiri muri iryo tabi kuba ryaba ari ikibabi cyangwa ari irivuye mu ruganda byose biba birimo icyo nakwita nyine itabi tobako irimo iyo urebye inko- nk'ubushakashatsi bwagiye bukorwa byerekana ko za kanseri nyinshi iyo bagiye gushyiraho ikintu kiba cyatuma umuntu yabirwara itabi riza ku isonga nta kunywa agatabi gakeya bibaho ni ukuvuga ngo ako ari ko kose gashobora kugira ingaruka mbi ku mubiri w'umuntu reka mbashimire rwose kuri ibi bisobanuro ku bijyanye n'ububi bw'itabi n'ingaruka rigira ku buzima bw'umuntu
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu kanya turasozera igice cya mbere cy'ibiganiro byacu ariko imbere yaho rozine munezero abanza tubwire incamake y'amakuru yadushikirije
incamake y'amakuru twabashikirije avugwa hirya no hino ku isi leta ya sudani y'ubumanuko yatangaje ko nubwo riek mashar ari mu bitaro by'i khartoum muri sudani aho arwariye indwara yo mu haha bitazokonona imigenderanire y'ibyo bihugu bibiri muri zambia umugambwe uri ku butegetsi front patriotique watangaje ko edgar lungu yatsindiye amatora y'umukuru w'igihugu mu ndwi iheze atazobonana na Haka- hakainde hichilema arongoye umugambwe utavuga rumwe na leta upnd Hichilema yari yasabye ko yobonana na Lungu kugira batorere umuti batorere hamwe umuti ibibazo byugarije igihugu harimo n'intureka ziri mu gihugu zadutse mu nyuma y'amatora mu Butaliyani ubutegetsi bwatangaje ko abantu bashika ku ijana na mirongo itanu n'icyenda aribo bamaze guhitanwa na Nyamugigima yabaye kuri uyu wa gatatu Nyamugigima yari ya- yateye aho mu gihugu cy'Ubutaliyano yatanguye mu masaha y'icenda n'igice z'ijoro kuri uyu wa gatatu ikaba yumvikanye mu gice kitari gito cy'akarere ka Umbria kari hagati ya Utaliyano no ku mugwa mukuru w'Ubutaliyano i Roma ku bi- ku birometero ijana na mirongo itanu
radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro byacu birabandanya mugira umunsi mwiza mwari kumwe na aloyizi bigirimana
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.